mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uno munsi wa mbere itariki icumi z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio washington dc muri kumwe na oriane itangishaka kaze mwese mu biganiro byacu tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri ku mugoroba naho mukatwumvira kuri metero mirongo ibiri na gatanu canke mirongo itatu na rimwe canke mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mwese mu mashuri urwaruka rw'abatwa kera ntibicarana n'abandi ntari umurundi nawe akaca aheba ishuri akagenda ku uno munsi biriko biragabanuka cyane mu bice bimwe bimwe uwo ni innocent mawikizi wo mu bwoko bw'abatwa akaba arongoye ishyirahamwe uccd ryita ku iterambere ry'inkehwa mu burundi avuga ku kuntu ibintu bigenda birahinduka ku buryo abatwa bafatwa mu burundi hari ejo ku munsi mpuzamakungu wahariwe abasangwabutaka iyo nkuru hamwe n'izerekeye imikino yo gukuranamwo hagati y'imigwi nserukiragihugu ya afurika uko yagenze mu mpera z'indwi iheze hamwe n'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana uraho neza aloise muramutse uriyana ndamutse n'abaduteze amatwi igipolisi mu bufaransa cyarahagaritse umugabo yakomerekeje abantu indwi abacumise imbugita barimwo n'abakerarugendo babiri b'abongereza hari ku murwa mukuru Paris ku mugoroba wo ku munsi w'imana itorokanizo ry'amakuru rifise icyicaro mu bwongereza Reuters ku makuru rivuga ko ryakuye mu butungane rivuga ko atakigaragara kiraboneka cerekana ko ico gitero cari c'iterabwoba kandi ko uwo mugizi wa nabi ari umunyepalestina kandi akaba ari mu minwe y'ubutungane ayo makuru avuga kandi ko abantu bane muri abo bakomeretse babangamiwe cyane abantu cumi n'icyenda barapfuye mu isanganya ry'indege muri sudani y'ubumanuko ku munsi w'imana ejo nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi b'icyo gihugu abantu bashika kuri mirongo ibiri na babiri nibo bari muri iyo ndege yari ivuye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo ku murwa mukuru juba yerekeza mu gisagara ca Irole ni gihe yakoroka umunyagihugu w'umutaliyano akorera ishirahamwe ryigenga uh, ari ari mu barokotse muri iryo sanganya amasanganya y'indege atari make yarabaye muri Sudani y'ubumanuko mu mwaka wa 2017 ingenzi zine zarakomeretse igihe indege barimwo yakoroka iri kiriruruka mu gisagara ca Wau naho mu mwaka w'ibibiri na cumi na gatanu abandi mirongo itatu na batandatu barapfuye igihe indege yakozwe n'uburusiya yakoroka aho yari, yari kiguruka iva ku murwa mukuru juba muri afurika kandi ibihugu byo mu ihembe rya afurika birabandanya gutorera umuti ibibazo bya kidiplomasiya bifitaniye mu gihe ku munsi wa gatanu hatangazwa ko Eritrea na Djibouti bigiye navyo gusubira kunagura imigenderanire abategetsi bo muri ako karere no mu bindi bihugu bariko barigina iryo terambere mu by'imigenderanire itanga icizere cyo kurangiza amatati kandi byakurikiye kunagura imigenderanire hagati y'ibindi bihugu vya Eritrea n'ibihugu vya Ethiopia hamwe na Somalia mu kwezi kw'indwi amatati hagati ya Eritrea na Djibouti yadutse kuva mu mwaka wa 2008 bafa urubibe rwa skirmish hasiga ubuzima abatari bake ndetse haraba n'abanyororo b'intambara ku mpande zose Leta z'ubumwe za Amerika umunyamabanga mukuru wawo ni Antonio Guterres hamwe n'ibihugu byo muri ako karere byizeye ko iryo terambere mu migenderanire bizoshikana ku mahoro azotuma hanaguka ubutunzi amahoro hamwe n'umutekano muri ako karere k'ibihugu biri mu ihembe rya Afurika tukiri muri Afurika perezida wa Sudani Omar al-Bashir yarafashe ingingo yo gukura leta y'abashikiranganje mirongo itatu n'umwe yongera agena umushikiranganje wa mbere mushasha nawe agiye kugena leta nshasha izoba igiye igiye kuhangana n'ibibazo by'ubutunzi bihanze ico gihugu byatangajwe n'ibiro byiwe ejo ku munsi w'Imana iyo ngingo ya Bashar al As- As- Omar al-Bashir murambabarira yo gukura leta yose ije mu gihe igihugu ca Sudani kiri mu bibazo by'ubutunzi aho ibiciro vy'ivya nkenerwa mu buzima bw'abanyagihugu byaduze gushika ku bice birenga 65 kwijana ifaranga rirata agaciro ibibazo by'ubutunzi muri Sudani byatanguye kuja habona ubwa mbere mu kwezi kwa kane igihe umushiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu w'ico gihe Ibrahim Ganduru atangarije ko leta iheranye amezi y'imishahara ku bakozi bo mu bushikiranganje bumwegukira kubw'ubukene bw'amafaranga ico gihe yaciye akurwa mu babanga yiwe ubutarariye naho ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bana unicef rishikiriza ko icya kabiri cy'imiliyoni zine z'abana muri siriya aribo bashobora kuzosubira mu masomero muri uyu mwaka bitewe n'intambara hamwe no gukihanirwa kw'amafaranga unicef itangaza ko mu myaka irenga indwi intambara muri siriya imaze yatumye icya gatatu cy'amashuri mu gihugu atagikoreshwa amwe yarasambuwe mu gihe ayandi arimwo abateshejwe izabo ayandi agakoreshwa ku mvo z'intambara imaze guhitana abantu barenga igice cy'umuriyoni w'abanyagihugu unicef ikaba ifise amakenga ko abana batiga bashobora gukoreshwa mu bitari bike nko gusunikirwa kurongorwa bakiri bato bataragira kwinjizwa mu bikorwa bya gisirikare hamwe no gukoreshwa ibikorwa biruhije mu buzima bwabo bw'abana
urakoze aloyize ku makuru udushikirije ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwabutaka ejo ku munsi wa mungu washyize mu gihugu cy'uburundi abasangwabutaka bavuga ko hari abarundi bamaze gutahura ko umutwa ari umurundi nk'abandi ndetse hari n'aho abatwa biyunze mu mashyirahamwe bagakorera hamwe n'abarundi bo mu yandi moko ibikorwa by'iterambere ariko kandi haracyariho abarundi babakumira bakabita amazina atabereye canke rimwe na rimwe bakabahohotera inkuru ya mugenzi wacu Fidel Dantoine Sabimana mu Burundi abasanga ubutaka bavuga ko muri rusangi ayandi moko ariko arayaba ingeso yo kubinuba uko imyaka igenda irarengana inosama wikizi umutwe warongo ishyirahamwe ICCD ishyirahamwe ryita ku iterambere ry'inkewa mu Burundi aratubwira uko vyifashe muri rusangi kera umutwa ntiyasangira n'abandi ariko uno munsi yego barasangira ariko ibyumviro byabo nabo bugishikiriza ntibyakigwa nk'ingene iby'abandi byakigwa mu mashuri urwaruka rw'abatwa kera ntibicarana n'abandi ntari umurundi nawe akaca aheba ishuri akagenda ku uno munsi biriko biragabanuka cyane mu bice bimwe bimwe kaneza kapitorina yitegurira kwinjira mu mashuri ya kaminuza avuka mu ntara ya muyinga komine gasogwe muri aruko bw'uburundi yabwiye ijwi rya amerika ko bitamworoheye kurangiza amashuri yisumbuye ariko ko iminsi yagiye irahera bagenzi biwe bigana bagiye baraheba kumwinuba maze gutangura mu ishuri mu wa mbere sinisanzura mu ishuri sinumva merewe neza kubera kenshi bagenda badukumira turaba twani two kwicarana iki ibintu byinshi haragira igihe hazana n'ishyirahamwe ryo kuturondera ifungurwa tugafungurira ku ishuri n'icyo gihe cyari ikibazo kugira turonke uwo dusangira kubera batwinuba muri komine buhiga abatwa barajijutse gushika aho bashobora kwitegurira imigambi y'iterambere abo batwa barashinze ishyirahamwe ryo kurima ibizinu ku mutumba wa rudaraza nk'uko tubibwirwa na bucinda emmanuel umwe mu bashinze iryo shyirahamwe ikizinu rero twagikunze kuko dufate nka twebwe abatwa nta mafaranga dukunda kwa- twarose yo kugura inyama ivyo bizinu rero nk'ubu vyaramuka bibaye vyinshi urabona ko ubu tukiri mu ntango ivyo bizinu tuzobironka ku bwinshi na wa mutwe yahora yimvira kurondera inyama arya azoronka ku- azoyisomera hafi ngaha nyene muri iki kigo uwo mugambi w'abatwa wo kurima ibizinu warakuruye n'abandi barundi bo mu yandi moko nka reveriyano ndarugiriye wo mu bwoko bw'abahutu kugira binzemwo kuva tukiri bato twamye dutemberana ni naco gituma mw'ishirahamwe ryabo barimwo bashimye kunyizera nkajamwo kugira ngo tubane nabo nta kintu na kimwe tudafashanya nabo bariko barijurukira iterambere bamwe mu batwa bo muri komine bugenyutse bavuga ko uburaro ku batwa ari ikibazo gikomeye kuba urabona nk'amazu asa n'umwe n'amazu make benshi tuba mu nzu z'intuza z'ibyatsi nta buraro bwiza dufise turi bantu aho nikora bamwe mu batwa bo mu ntara ya Ruyigi bavuga ko bafite n'ikibazo c'amatongo yaga uyu ni umwe mu batwa mu kigwati c'igwamvura komine ntara ya Ruyigi mu seruko bw'Uburundi ikibazo c'amatongo aha nk'uyu ari kwizero kuri zero nyine ntarega aho haruguru y'inzu kwege umuntu wese aronsa akabanza yitunira mu nkuko raba abo bana ntibarimigwa kumbati ntibarimigwa akajumba none murabi bigene uri kwizero nkuko yotera inyumbati agatera igitoka agatera ibijumba n'agakora kagori canke uduharage mu ishyirahamwe CCD riharanira agateka k'inkewa bavuga ko ikibazo c'uburaro ku batwa bakizi bakavuga ko bagiye kudodora aho hose bishoboka inosama wikizi arongoye CCD tuzosemerera muri leta turazi ko leta itanga amabati itanga ibikoresho bimwe bimwe nimba bishoboka leta komine tukayitura bakabashyira ku rutonde kugira nabo baronke udusakazo tuzogerageza nabo babashyire ku muzika naho ku bijanye n'agateka kazina muntu abatwa baracahohotegwa mu buryo bunyuranye nk'uko bivugwa na inosama wikizi kandi baza kurondera abakobwa b'abatwakazi ngo bagiye kwivura imigongo amaze kumubyarako akaca amubwira ati nduzohube no kumva ko je na wewe twa- twarahuye urabyara urumva aho na mu guhotera ubuzima n'ikiremwa muntu hari amazina babi- ba- ba- ba- ba- batwita bakavuga ati ni umuterambere umuteranzovu u- umudiga nyita ko ndi umutwa mwako karanda kanje k'abatwa ni imico yacu y'amatwa kubumba kuko muri irya bumba utuma tugumana ubucuti bw'ubutaka n'abasogokuru bacu sasa uno munsi bariko batukura mu ivyo iryo tufata nk'ikumigwa abo batwa bo mu ntara zitandukanye bavuga ko abatwa batowe ngo baserukire mu nama nshingamateka na nkenguzamateka iyo bamaze gutorwa ata kintu kinini bagaruka kubamarira iyo baje bava iyo myidogo kandi iremezwa no mu ishyirahamwe isesede ibugenyuzi mu ntara ya karusi fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika urakoze fidele kuri iyo nkuru
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu rwanda muri iyi ndwi iheze amatora y'abagize inama nshingamateka umutwe w'abadepite yararangiye igitigiri cy'abagore bazoja mu nama nshingamateka komisiyo y'igihugu y'amatora yari yatangaje ku wa gatatu cyaragabanutse icyo gitigiri cyavuye kuri mirongo itandatu n'indwi ku ijana kijya kuri mirongo itandatu n'umwe ku ijana ubuyobozi bwa komisiyo y'amatora bwemeje ko hari abagore basabye gukurwa ku rutonde rw'abatowe amatora arangiye ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboye izi mpinduka zivuga ku mubare w'abagore mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite zatewe n'uko ishyaka riri ku butegetsi fpr inkotanyi ryaba ryarakuye ku rutonde rwaryo bamwe mu bakandida biganjemo abagore komisiyo y'igihugu y'amatora yemeza ko ifite inzandiko za ba nyir'ubwite banditse basaba ko bakurwa kuri urwo rutonde mbere ariko urutonde rwari rwashyizwe hanze kuri uyu wa gatatu rwagaragazaga ko umubare munini w'abatowe ugizwe n'abagore aba bagore bari bagize mirongo itandatu na barindwi ku ijana ni ukuvuga abadepite mirongo itanu na bane b'abagore kuri makumyabiri na batandatu b'abagabo ni mu gihe abagize inteko ishinga amategeko bose hamwe bagomba kuba mirongo inani uyu mubare w'abagore mu nteko wabaye nk'utangaza abatari bake ku mbuga nkoranyambaga abantu batandukanye babitangagaho ibitekerezo bamwe bashima u rwanda ko rukomeje kuza imbere mu ruhando mpuzamahanga mu kugira umubare w'abagore benshi mu nteko abandi bakavuga ko uteje umugore imbere aba azamuye umuryango muri rusange hari n'abatari bake basaga nk'ababiteramo urwenya bagatanga ibitekerezo ko n'abagabo bakwiye guhaguruka bagasaba ko uburenganzira bwabo bwakubahirizwa maze bagahabwa mirongo itatu ku ijana by'abagabo babahagararira mu nteko ishinga amategeko amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora yavugaga ko intonde z'amashyaka zagombaga kugera kuri komisiyo itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa munani uyu mwaka ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangazaga uko ibyavuye mu matora y'abagore yabaye tariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda yavuze ko imibare y'abagore yari yatangajwe mbere atari yo kuko hari ibyahindutse kuri lisita ya fpr inkotanyi munyaneza charles ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo iriya mibare mirongo itandatu na karindwi n'ibice ntabwo ariyo cyane cyane ntabwo bari bamenye ko rpf hari abantu yari yakuye kuri lisiti kandi muri bo ba- hari harimo abagore benshi so iriya mibare rero yanditswe ntabwo ariyo n'abayanditse twabiberetse turategereza ko bazabikosora So, tu- iyo mibare ishobora kuba hafi y'iyo mwari muvuze iyo muvuze none ntabwo ari mirongo itandatu na karindwi na biriya bice nk'uko byanditswe komisiyo y'igihugu y'amatora iravuga ko abakandida ubwabo bari ku rutonde rwa fpr inkotanyi aribo bayandikiye bavuga ko batakifuza kuba ku rutonde nta bisobanuro byinshi yavuze kuri iyi ngingo yewe nta na kopi z'abo yita ko bikuye ku rutonde iyi komisiyo yagaragarije itangazamakuru cyangwa se abaturage perezida wa komisiyo y'amatora porofeseri karisa mbanda avuga ko mu gihe kitarenze icyumweru hazatangazwa urutonde ndakuka rw'abadepite ku buryo nta muntu wakongera kuruhindura agira uwo yongeramo cyangwa ngo akuremo gusa akavuga ko kurwivanaho byo ari uburenganzira bw'umuntu urutonde ntakuka ni ukuvuga ko ba nyiri ubwite batongera kuzanamo abandi bashya ariko umukandida uri kuri lisite afite uburenganzira bwe yaba umukandida indepanda yaba umukandida watanzwe na pariti kuvuga ati ngewe ntabwo nkiri umukandida icyo gihe ntako twagira afite uburenganzira bwe turabukurikiza tumuvanaho kandi amabaruwa twandikiwe n'amapariti politiki yari aherekejwe n'amabaruwa y'abari abakandida bavuga ko bataki batagikurikirana iyo myanya nyuma y'izi mpinduka amatora y'abadepite yasojwe abagore bakomeje kuza ku isonga bangana na mirongo itandatu n'umwe n'ibice makumyabiri na bitanu ku ijana ni ukuvuga abagore mirongo ine n'icyenda mu bagabo mirongo itatu n'umwe bose hamwe bakaba mirongo inani bagize inteko ishinga amategeko ku rutonde rwa fpr nk'uko bisobanurwa na komisiyo y'igihugu y'amatora abantu icumi n'ibivuga ko basabye kuruvaho mu basabye kuva ku rutonde nk'uko byatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora ko bayandikiye ikaba ifite kopi hagaragaramo ko abenshi ari abagore kandi bari mu myanya y'imbere yari kubahesha amahirwe yo kwinjira mu nteko ishinga amategeko gusa nta n'umwe ijwi rya amerika ryabashije kubona mu bo twagerageje kuvugana nabo ntibabyitabiraga kubera impamvu zitandukanye badusobanuriye gusa nanone izi mpamvu badusobanuriye ntitwazitangaza hano iyo hagira abemera kuvuga twari kubabaza impamvu zatumye biyima amahirwe bari bahawe n'ishyaka ryabo mu kurihagararira mu nteko kugeza turangiza gutegura iyi nkuru ntacyo ishyaka rya fpr inkotanyi ryari ryagatangaje ku bijyanye n'abo bari abakandida baryo bikuye ku rutonde bamwe mu basesengura politiki y'u rwanda basanga impinduka nk'izi zitunguranye zizamura ibindi bibazo kurusha kuzana ibisubizo mu mikorere ya politiki umubare w'ubwiganze bw'abagore mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda muri iyi manda nshya y'imyaka itanu si mushya mu matwi ya benshi kuko no muri manda irangiye abagore bari ku mpuzandengo ya mirongo itandatu na bane ku ijana abashima ubwo bwiganze basanga ari intera ikomeye ku butegetsi bwa perezida paul kagame mu guteza imbere umugore ababunenga bo bakavuga ko ari uburyo bwiza yahisemo bwo gushyira mu butegetsi abantu badatinyuka kumuvuguruza mu byemezo afata
tukivuga kuri ayo matora y'abashingamateka mu rwanda maître bernard ntaganda yahoze arongoye umugambwe ps imberakuri agahava kugwamwo ubu uyu mugambwe ukaba uri mu nama nshingamateka yavuganye na mugenzi wacu etienne karekezi atangura amubwira icyo yiyumvira ku byavuye mu matora y'abadepite ibyavuye muri aya matora y'abadepite bigaragaza neza ko fpr yeretse abanyarwanda ko ari rya shyaka rishaka byose rikanga byose ngarutse rero kuri icyo kibazo cya mukabunane ndagira ngo nongere mbwire abanyarwanda ko ishyaka ps imberakuri ryagiye mu matora atari ishyaka ps imberakuri nk'uko barizi iya shyaka ps imberakuri ni ishami rya fpr iri mu matora byumvikane rero nk'abantu b'abarwanashyaka b'ikubitiro ry'ishyaka rya ps imberakuri tuzi umurongo wa ps imberakuri aho uhagaze ps ni ishyaka ryashinzwe rishaka kwereka abanyarwanda mbese n'isi yose imiyoborere mibi ya fpr icya kabiri rushinga ishyaka ps imberakuri n'uwo mudamu mukabunane ahari twari twafashe umurongo wo kuvuga ngo tuye ishyaka ritavuga rumwe na fpr bityo ntidushobora na busa kujya muri forumu nagira ngo nibutse abanyarwanda ko ishyaka ps imberakuri ariryo shyaka rya mbere ryasabye fpr kigomba guhindura itegeko nshinga maze amashyaka ajya muri forumu hakajyamo amashyaka abishaka none se ku bwanyu muravuga ko ishyaka pesi imberakuri ryemerewe imyanya ibiri mu nteko ishinga amategeko atari pesi imberakuri mwe muzi ariko niryo rizwi n'ubutegetsi bw'u rwanda ari ryo rihagarariye abarwanashyaka muvuga ntabwo ari byo abantu cyane cyane abanyamakuru ndagira ngo nicyo kintu gishimangire numvise hari abanyamakuru harimo nabo mu- nabo muri radiyo yanyu ijwi rya amerika bavuga ko mu rwanda habaye inteko ishinga amategeko irimo amashyaka ya opozisiyo arimo pes imberakuri nita ishami rya fpr nariya bita rya green party ariya mashyaka ntago ari amashyaka atavuga rumwe na fpr ahubwo ni amashyaka agizwe n'abantu bishakira imyanya muri politiki ariko badashaka inyungu y'igihugu ndabashimiye cyane bwana metre ntaganda bernard ku bisobanuro muduhaye
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ubu naho ni wa mwanya wa siporo n'imikino mu karere k'ibiyaga binini reka tuyahere mu burundi muri za nkino zo gukurakuranamwo hagati y'imigwi nserukirabihugu ya afurika kuri uyu wa gatandatu umugwi nserukiragihugu w'uburundi waranganije n'umugwi wa gabon i libreville kimwe kuri kimwe ibindi mugenzi wacu evariste nziko banyanka arabitubwira muri za nkino zo gukuranamwo hagati y'imigwi iserukira bihugu umupira w'amaguru muri afurika inkino za nyuma zizobera mu gihugu ca cameroon muri bibiri na cumi n'icenda mu mugwije uburundi burimwo bwanganije na gabon iri breville kuri uyu wa gatandatu igitsindo kimwe ku kindi kuri uyu w'imana naho mari watsinze sudani y'epfo bitatu ku busa muri iryo tsinda je uburundi burimwo mari iri mu kibanza ca mbere n'amanota atandatu uburundi n'ubwa kabiri n'amanota ane gabon iri mu kibanza ca gatatu n'inota rimwe sudani y'epfo ni iya kane nta nota na rimwe ifise tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku ndwi ya gatanu ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitanu kuri stade muyinga olympic star watsindiwe imuhira na aigle noir w'imakamba igitsindo kimwe ku busa kuri stade prince rwigwa gasore i bujumbura igihe c'isaha umunani bumamuru yo mu ntara ya cibitoke yatanye mu mitwe na flambo du centre w'igitega iyo migwi yanganije kimwe ku kindi kuri stade y'umurigi flambo de l'est nawe nyene wanganije na ngozi city wo mu ntara ya ngozi ubusa ku bundi kuri stade prince rwigwa gasore igihe c'isaha y'icumi buja city wakiriye message bujumbura imigwi yose yo mu gisagara ca bujumbura urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya kimwe ku kindi kuri stade ryizigiro mu rumonge vitalo wakiriye leliere yose y'i bujumbura urwo rukino rwarangiye iyo migwi inganya ubusa ku bundi kuri uwimana ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere ryarabandanije habaye inkino zitatu zibiri i bujumbura rundi rumwe mu ntara ya ngozi igihe c'isaha umunani kuri stade prince rwigwa gasore rukinzo w'i bujumbura wakiriye kayanza united wo mu ntara ya kayanza urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya kimwe ku kindi igihe c'isaha y'icumi byagenze uko hagati ya lidia ridike burundi sport for africa na atletico olympique yose y'i bujumbura iyo migwi nayo nyene yanganije kimwe ku kindi ingozi message ngozi ntiwakije imbere y'abakunzi bawo kuko watsindiwe imuhira kuri stade urukundo n'umugwi wa musongati wo mu ntara ya ngozi ibitsindo bine kuri kimwe ku ndwi igira gatanu imigwi ikurikirana gutya mu cicaro ca mbere musongati uri mu kibanza ca mbere n'amanota cumi n'atanu aigle noir uri mu kibanza ca kabiri n'amanota cumi n'ane kayanza united uri mu kibanza ca gatatu n'amanota indwi Lelier uri mu kibanza cya kane n'amanota indwi ubwa gatanu haza Bumamuru n'amanota indwi ubwa gatandatu hari Olympic Star n'amanota atandatu Buja City uri mu kibanza c'indwi n'amanota atandatu Leader Zike Burundi Sport for Africa uri mu kibanza c'umunani n'amanota atandatu atletico olympique uri mu kibanza c'icenda n'amanota atandatu flambo dorese uri mu kibanza c'icumi n'amanota atandatu rukinzo iri mu kibanza ca cumi na rimwe n'amanota atanu ngozi city iri mu kibanza ca cumi na kabiri n'amanota atanu Mesaje Bujumbura mu kibanza ca cumi na gatatu n'amanota ane mu kibanza ca cumi na kane haza Flambeau du Centre n'amanota ane mu kibanza ca cumi na gatanu hari Vitaro n'amanota ane mu kibanza cumi na gatandatu ari naco ca nyuma haza Mesaje Ngozi mu mupira w'amaboko nawo basketball mu mpera zino ndwi ishirahamwe ry'abakenyezi ryo kuziganya no kugurana na CCM ryatunganije ihiganwa ryo kumenyekanisha promotion akaravyo iryo higanwa ryitabwe n'imigwi ine Dinamo New Star urunani hamwe na jimkana kuri uyu wa gatandatu dinamo wakuye mu ihiganwa mu cya kabiri kirangiza new star urunani nabwo rukura mu ihiganwa mu cya kabiri kirangiza jimkana kuri uyu mana habaye urukino rwa nyuma rutari rworoshe hagati ya dinamo n'urunani urukino rwagiye kurangira dinamo itsinze urunani ku manota mirongo itandatu n'abiri kuri mirongo itandatu bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze evariste tuve mu burundi tuje no mu rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwire imikino umukino wabaye ejo ku munsi wa mungu hagati y'u rwanda na cote d'ivoire u rwanda rwatsinzwe bibiri kuri kimwe mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi yaraye itsinzwe n'ikipe y'igihugu ya cote d'ivoire ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ya kigali i nyamirambo ni mu rwego rwo guhatanira itike yo kuzerekeza muri kameruni mu irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'ibihugu umwaka utaha kuri uyu mukino w'umunsi wa kabiri mu matsinda abasore b'u rwanda bayobowe n'umutoza vincent mashami bari bahize bizeza abanyarwanda kubona amanota atatu batangiranye ishyaka n'icyizere cyinshi nta gihunga intege z'amavubi zatangiye gucika ku munota mirongo ine na gatandatu w'igice cya mbere ubwo cote d'ivoire yiboneraga igitego cyayo cya mbere nyuma y'amakosa yakozwe n'umunyezamu olivier kwizera uyu yashatse kwimaringa ngo acenge umukinnyi jonathan koja kabuhariwe wo muri aston villa mu bwongereza hanyuma birangira amwambuye umupira awusunikira mu rushundura igice cya kabiri kigitangira cote d'ivoire yahise ibona igitego cya kabiri cy'umutekano cyatsinzwe na alemax gradel rutayizamu w'ikipe ya turuze yo mu bufaransa iki gitego cyatumye inzovu za cote d'ivoire zizera gutahukana amanota atatu y'umunsi wa kabiri w'imikino y'amajonjora mu matsinda ari nako abanyarwanda bagendaga barushaho kwiheba ku munota mirongo itandatu na kane umukinnyi medi kagere yatsindiye amavubi igitego cy'impozamarira igitego yatsindishije umutwe ku mupira wari uhinduwe na omborenga fitina ku ruhande rw'iburyo umukino warangiye nta gihindutse ari ibitego bibiri bya Cote d'Ivoire kuri kimwe cy'u Rwanda uku gutsindwa gusize amavubi y'u Rwanda ku mwanya wa kane ari nawo wa nyuma mu itsinda rya munani ririmo kandi Repubulika ya Centrafrica na Guinea Conakry na mbere y'uko uyu mukino w'u Rwanda na Cote d'Ivoire uba bamwe bakurikiranira hafi ibya ruhago mu Rwanda bavugaga ko amahirwe yo gutsinda ku ruhande rw'amavubi yari make amahirwe navuga ko ari amahirwe makeya impamvu mvuga ko ari amahirwe makeya ni ayahe ni uko ni imwe mu makipe itarigeze ikina imikino ya gicuti ni ukuvuga ngo ubwo iheruka gukina ubwo yakinaga n'ikipe yo muri Central Africa niba nibuka neza ari nayo yadutsindiye iwayo nta wundi mukino wa gicuti twongeye kubona ni ukuvuga ngo umutoza icyo gihe wari uyifite kugeza ubu si uyifite ni umutoza wundi mushyashya bayihaye nkaba nabwira ko yari asanzwe ari umutoza wungirije ariko amahirwe igihe nkaba mbona ari amahirwe makeya koko aba basore tugiye gukina n'aba Cote d'Ivoire ni abasore bamenyereye amarushanwa ndetse bari ku mugabane w'uburaya benshi twe rero nkaba navuga yuko abakinnyi dufite ni abakinnyi lokale ni abakinnyi basanzwe bakina inahanga nta buhanga nta buhanga bugaragara bazerekana nk'uko dusanzwe tumenyereye ko dushobora gutsindwa yego tuzajya mu kibuga ariko amahirwe yo ni makeya tunyarukiye mu mukino w'intoki wa voleboro ikipe y'igihugu y'u rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'umwe irabarizwa mu gihugu cya nigeria aho igomba guhatana mu irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'amakipe y'ibihugu muri iri rushanwa riza gutangira uyu munsi kuwa mbere rikazarangira ku itariki makumyabiri uku kwezi ikipe y'u rwanda yahagurukanye abakinnyi cumi na bane bayobowe n'umutoza paul bitok intego y'uyu mutoza ngo niyo kurangiza iri rushanwa ari mu myanya itatu ya mbere ku rutonde rw'abakinnyi b'u Rwanda harimo abasanzwe bakina mu makipe akomeye mu cyiciro cya mbere muri shampiyona ya volleyball muri bo twavuga nka Willy Cliff Dusengimana ukina muri APR Volleyball Club na Hervé Martial inkoramutima ubarizwa mu ikipe ya REG Volleyball Club usibye ikipe y'igihugu y'u Rwanda andi makipe cumi n'imwe agomba kwitabira iri rushanwa rya volleyball muri Nigeria ni Nigeria ari nayo igomba kuryakira Misiri Tunisia Congo Brazzaville Chad Chade, Burkina Faso, Guinea Conakry, Niger, Botswana, Maroc na Kameruni. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
aho ni naho aho duhereranyije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma ndashimiye na fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikoro i washington dc mwari muri kumwe na oriyani itangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mani waheza gisa
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in